radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ikiganiro mutegurirwa kanamugezwaho nanjye venuste nshimiyimana ikiganiro cy'uyu munsi turagiharira abashaka abavandimwe babo turakira abari mu burundi mu ntara zitandukanye bashakisha ababo bamwe bakeka ko bari mu rwanda abari mu rwanda barashakisha ababo bashobora kuba bari muri uganda cyangwa se muri repubulika ya demokarasi ya kongo ndetse no mu bubirigi ariko by'umwihariko turafasha umwana utazi aho avuka kubona umuryango yakiriwe n'umunyarwanda w'impuhwe nyinshi ikaje mu kiganiro agasaro kaburaga
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona uwo nakira bwa mbere ni mariya mukabagire ari mu karere ka nyarugenge mu murenge wa nyamirambo yari amaze amezi menshi ashaka kuza mu kiganiro agasaro kaburaga arashaka abavandimwe be babiri gasangwa na nabuyara bashobora kuba bari muri uganda mama wabo ni merikuriya niwe mugore papa wabo akitwa karipofore gahuma lusiya mukabagire ikaze ku ijwi ry'amerika n'abashatse kera ndakura nagiye abantu banyandikira kuri imeri sinkubone ubu rero naringiza amahirwe nyine nongeye ndashakisha nabonye nimero zawe uri umubyeyi uba hano i kigali nyamirambo ubu nyine ibyishimo biranyishe sinzi ko mbasha no kuvuga nibyo ni abantu banjye bari uganda nashakaga gushakisha nagiye mbumva ku gasaro kaburaga noneho urambonye rero abo bantu ushakisha ni bande ni umugabo witwa gasangwa ubwo nzi izina rimwe gusa bahunze mirongo itandatu bari abana nawe ni umukecuru nkange yitwa nabuyara mama rero abasiga ahantu hitwa cyagwe muri uganda aza ahitwa i masaka hanyuma rero nanjye aza kongera hashize imyaka makumyabiri n'itanu ubwo rero ni iyo myaka mirongo ingahe sinanabazi ariko numvise ikiganiro cyanyu ndavuga ntiburiya uwazabashaka mwamfasha kubashakisha nkumva ko namenya ko bakiriho ni ukuri ni abavandimwe banjye none se gasangwa ni musaza wawe
musaza wanjye dusangiye mama ise wabo yaramwirukanye arabamusigira yizira masaka arahashakira aranahabyarira ntabwo yongeye gusubirayo kubera ko ngo yabuze uko asubirayo nanjye rero nari i burundi yego aza gushakisha nyine arambona umukecuru witwa merikoriya niwe mugore aracyariho nawe
twamushyinguye mu kwa cumi na kabiri k'umwaka ushize
komera imana imuheruko ridashira none rero narababuze kugira ngo apfa babonye
komera kenshi cyane komera avugaga ngo ngo sinzapfe nababonye njyewe ndifuraye komera mubyeyi komera ihangane
ihangane ndabizi kubura abavandimwe ukabona umubyeyi akagenda atabona abana be ni ibintu bibabaza arababona imana umwishyura isama imana sinzi icyo navuga komera imana usenge irakumva kandi turi hano kugira ngo tugufashe ndahamya ko ntabwo hazabura mu bugande turumvikana cyane radiyo ijwi rya amerika muri kariya karere ka zambararizo za masaka turumvikana ntabwo hazabura umunyarwanda uri icyagwe watubwira niba azi gasangwa gasangwa n'izina umunyarwanda yakumva akarimenya ndetse n'uyu murumuna wawe nawe nubwo bwose ari akazina bamuhimbaga ariko ntihazabura umuntu ndetse n'abari i kigali abari i kigali n'aho ngaho mu mutara no hirya no hino mu rwanda baturutse uganda abo ngabo nabo baratwumva muri kano kanya mu kiganiro agasaro kaburaga nyaboneka ndabatabaje mwese mwese waba yarazi umugabo witwaga gasangwa wari utuye icyagwe muri kampala natabare natabare kugira ngo dufashe
se yitwaga karipo fori gahuma na se wabo gakwaya bari umusaza witwa rusiyano niho bari bacumbitse niho mama yabasize bari bafite na bene se wabo ba nyamweru abana babiri ba nyamweru bene se wabo wabo bavandimwe banjye ayo makuru umpaye arahagije
turayaheraho dukomanga aho dushoboye kugera hanyuma tuzamenya amakuru yabo ntituyamenya tuzayakugezaho niba bakumva muri kano kanya ufite amasegonda mirongo itatu gusa nibyo birumvikana ndagushimiye cyane rwose hasigaye amasegonda make nka makumyabiri n'atanu hari akantu kakuri ku mutima wumva ushaka kubabwira uwo mwanya wukoreshe ubabwire ikikuri ku mutima akantu nababwira ni uko nshaka kubona uwo musaza wanjye mfite ari umwe n'uwo murumuna wanjye nkababona nkumva ko bariho hanyuma nkazababona nigeze kujya uganda ngarukira kamara sinakomeza nkazapfa mbabonye rwose nkababwira n'ukuntu n'abanye nyina nkarinda n'iyo mushyingura nta n'umwe mbonye ubwo rero bizanshimisha kubonana nabo ndi mushiki wabo mukuru mukuru mukuru imfura ya mama urakoze cyane komera tuzakora uko dushoboye kose tugufashe ngaho rero nkwifurije pasika nziza ugira amahoro y'imana namwe murakoze n'umukuru w'iteka guha mwinshi cyane mwinshi mwinshi mwinshi
agasaro kaburaga
undi uvuga ko yaramaze igihe cy'umwaka ashaka uko yavugana n'ijwi ry'amerika ni sadati miburo ukomoka mu ntara ya ngozi muri komine mwumba ari muri kenya arashaka umuvandimwe we amaze imyaka umunani yaraburiye irengero nari maze nk'umwaka ndakurondera ndakwandikira hariho n'inimero nigeze kwandika basaba amafaranga amadorari ijana ngo kugira babimfashe shanibuka mesaje wigeze kwandika yuko batamuhera wigera usaba ndamenya ko atari wewe kabisa hehe uwo nguwo ntabwo ntabwo yari ngewe nkunda kubivuga kenshi ugize na neza kongera kubyibutsa hano mu kiganiro agasaro kaburaga nta mafaranga twaka abantu basaba amafaranga ngo barabafasha ngo barabangezaho baba ari abatekamutwe ni abantu bo kwirinda uza gusaba ifaranga wese akubwira ko azakugeza ku ijwi rya amerika uzamye yuko ari umwambuzi ari umubeshyi ari umuntu ushaka kugusiga ku nzira agutwaye utwawe none se sadati imiburo noneho rero waranshatse urambonye
yego kabisa imana ishimwe none washakiraga amahoro
yego kweri ashana amahoro gusa nuko iwacu sinavuga ko ari amahoro kubera dusa n'abahabutse kweri umuryango nyine twarahize turabura nyine biba ngombwa nyine ko ndakurondera bwa ndakwiture ndabe ko cyo wamfasha nk'uko uhora ubifasha abandi kabisa umuryango wawe uvuga ko mwaburanye ni umuryango wose ni bamwe mu muryango ni bande mwaburanye
rero mva ni bamwe mu muryango ni mukuru wanjye mukuru wanjye yarafise umugore afise n'abana babiri icyo gihe ni bibiri ni nko muri bibiri na cumi na kane kuva icyo gihe gushyika uno munsi sinakubwira ngo baraha ntitwamenye irengero ryabo ntibasezeye gusa nyine twumva amakuru amwe ngo bari muri tanzania abandi ngo muri congo abandi ngo muri australia urumva nta makuru namwe dufise mwatandukanye ryari mwatandukaniye he urumva icyo gihe icyo gihe babingozi natwe twabingozi mugabo kujya nyine tugatemberanira gusa urumva mu kugenda ntibadusezeye umwanya umwe twagiye twumva amakuru ngo ngo bimukiye bujumbura gusa ayo makuru ntitwayemeje neza kubera nta ruhamya twari dufise haciye iminsi nyine turarondeza bujumbura batubwira ngo uwo novuga ko basezeye wewe baravuganye ko bagiye muri tanzania gusa nawe ntabyemeza neza umukuru wawe yitwa nde yitwa nduwayo rajabu nawe yaratuye ingozi icyo gihe yaba ingozi yakoraga iki yari umushoferi w'imiduga yari umushoferi umushoferi w'amakamyo cyangwa w'amamodoka mato mato amato mato n'amakamyo yumva yakora ibiraka nta sino ngo yari afite umuduguyu gusa amahiyasi amakwasiteri yumva yakora ibiraka nyine uwakubwiye ko ashobora kuba ari muri tanzania ni muntu ki uwo yabimbwiye ari mu byaranje icyo gihe wowe bari bapanga kubera yabivuga uko kubera uwo mu byaranje we yarigeze kuba afise amakuru y'aho hantu muri tanzania yumva we yabivuga kubera yamubaza nyine yamubaza amakuru yaho yumva we acakeka yuko ari we yoba yaragiye mu bwabo ntitubyemeza ko ari byo naho se wakubwiye ko yagiye muri kongo we yakubwiye ko amakuru yayavanye he nawe nyine n'uwo bakunda kuvugana urumva ababivuga bose ibyo ni abantu bakunda kuganira mu minsi yo kugenda bo babivuga kubera yakunda gutera inkuru akabaza amakuru y'aho hantu kenshi kenshi urumva baca bakeka ngo yoba ariyo yagiye kubera yakunda kuhabaza cyane gusa nabyo ntitubyemeza cyane kubera nta makuru dufitiye kweri no muri australia naho yabazaga amakuru yaho
abo muri australia nabo batubwira yuko yavuga yuko nawe nyine ngo azoja muri kenya rero abo bo muri bakatubwira yuko yoba yagiye muri kenya akaca nyine aronka ubuhungiro muri australia nyine akaba ariyo yagiye mu mpunzi nawe nyine babitubwira uko nyine nabyo ntabyo tuzi kweri ubwo buhungiro yaba yarabubonye mu mwaka ibyo urumva ntabyo tuzi umva ababivuga bavuga yuko yoba yagiye muri kenya akiyandikisha mu bantu bajya muri australia nyine akaronka nyine bakamujyana mu mpunzi nyine bisanzwe kubera kuva icyo gihe agenda nta makuru namwe dufise ntituzi ngo araha nta telefone nta mesaje nta kintu na kimwe amafacebook nararondeye ndabura nkeka ta social media yose nararondeye ndamubura kabisa nta nahantu hamwe tumutora nta murundi muri tanzania haba abarundi benshi ntabwo wigeze ushakishiriza muri tanzania utagiye no kuri izo mbuga nkoranyambaga ngo wowe ushakishirize mu bantu nk'uko natwe tubikora dushakishiriza mu bantu ntabwo tujya ku nkoranyambaga ntabwo duhashakira abantu kandi tugira imana rimwe na rimwe tukababona tunyuze ku bantu wowe wigeze utekereza kunyura ku bantu muri tanzania hari abarundi benshi muri tanzania hariho navuga ko hariho mwabona kwitwa imiryango narabajije ndabaza nk'abari gahama kubera icyo gihe yabaza nyine amakuru y'igahama baratubwira ati kabisa uwo muntu ntawe twigeze tubona ino none se muri bibiri na cumi na kane ko nta ntugunda zari mu burundi zituma abantu bahunga mukuru wawe agenda yagiye giturumbuka wa mugani wanyu yagiye ari ibintu yateguye ko yagiye adasezeye muhamya ko ari cyo cyamuteye kugenda
urumva twebwe navuga ko mu muryango iwacu turi abantu dukunda gutembera yari umuntu akunda kubera yari n'umushoferi yari umuntu akunda gutembera za kenya arajyayo akagaruka agakubitayo nk'amezi angahe akagaruka yari umuntu nyine mu majyambo make akunda nyine gutembera mu bihugu tanzania yarajyayo yaranabaye icyo twebwe twumva twaranabaye no muri tanzania urumva no muri kenya ko yakunda no kujyayo no muri congo yarajyayo yari umuntu akunda gutembera yego nta kintu na kimwe ngo yaba yaragiye ngo ahunga cyangwa iki none sadati miburo niba mukuru wawe rajabu nduwayo akumva muri kano kanya birumvikana umaze igihe kirekire umushaka uramushaka mu izina ry'umuryango uri hano ku ijwi ry'amerika yaba muri tanzania yaba muri kongo iyi kongo iyo ariyo yose kongo brazzaville cyangwa se repubulika ya demokarasi ya kongo cyangwa se niyo yaba ari muri australia naho ijwi ry'amerika irahumvikanira ni iki ushaka kumubwira muri kano kanya uramushakira amahoro ni ukuri jewe niyo numenye gusa kanahari icyo coba gihagije je nk'umuvyeyi wanje wewe niwe antera n'ikigongwe kubera mama wewe yaramuvuze aramuyumva ntako burya n'ubu aguma mbaza nta makuru uranyumvira nta kirumva je umuvyeyi gusa niwe anteye ikigongwe kweri niwe aramushaka rwose yotuma amenya basi kanahari avuga ati je naho nomenya ko ahari iyo yoba ari hose gusa nkamenya kanahari ikibazo ni uko tutazi kanahari canke bagiha umva umuryango wose umuryango w'abana w'abantu batatu w'abantu bane ubu ndazi yoba yoba yaravyaye nk'abandi bana ntavyo tuzi twebwe urumva niyo twamenya ko yoba nahari gusa tukamenya ataraha tukamenya amakuru yiwe gusa ivyo vyoba bihagije kweri
niba akiriho ndamwifuriza kuba ariho ndahamya yuko ubutumwa bwawe buzamugeraho vuba nduwayora jabo akazamenya yuko murumuna we sadati miburo si murumuna we gusa n'umuryango wose cyane cyane uwo mubyeyi we umushaka bikaba byabaviramo ko yababera impano ya pasika y'uyu mugusi mukuru wa pasika ndagushimye cyane rero kuba waje hano mu kiganiro agasaro kaburaga kanongere nkwisegureho kuba warategereje igihe kinini amezi menshi ariko turakize tukugeraho nk'uko tubigenza ndagushimiye cyane no kuba wariteguye kuba waradutegereje ntitugutengushye wakoze cyane kuza mu kiganiro sawa sawa nawe murakoze
agasaro kaburaga
mu mwaka wa bibiri na cumi n'itanu mu burundi igihe haburizwagamo kudeta uwitwa gaburiyeri mpawe nayo yatandukanye na nyirasenge ndetse na mushiki we bashobora kuba bari mu nkambi ya mahama gaburiyeri mpawe nayo batazira mufiri ubashaka akomoka mu ntara ya kirundo muri komine vumbi zone bukuba atuye muri tanzania ingara rero no kuvuga twazimije abantu mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu umuryango turatatana kugera iyi saha ntituzi abo bantu iyo baherereye niyo mpamvu nari ku gasaro ka buraga kugira ngo mudufashe nk'uko twumva mwamwe mufasha abandi abo bantu mwaburaniye hehe mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu murabona ko ijya kudeta ya nkuru nziza yabaye abantu masenge mushiki wa papa ndetse na mushikanje baja muri muri ntuze mu Rwanda bahunze kimwe n'abandi mm.
uwo mushikanje mutonya amaze kujyana nabo n'uwo nyene masenye ntibasubire kuvugana harabaye igihe kimwe jewe baramfata ndafungwa nyene muri iyo mandamano maze gufungwa nongera ndataha abandi barahunguka turategereza ko nabo bataha turabura rero kugera iyi saha ntituzi iyo baherereye niyo mpamvu twariko turarangisha abandi baratashe babanaga mu rwanda twategereje ko nabo bataha turabura sinzire iyo bari no mpamvu twabaze
none uwo nyogosenge yitwa nde
yitwa aho impereye roza
naho se mushiki wawe yitwa nde
yitwa manirambo na derahidi none se abakubwiye ko bari mu rwanda bakubwiye ko bari batuye hehe bari mu nkambi ya mahama bari mu mujyi wa kigali bari mu bugesera se ahandi hantu hatazwi bari ihuye se bakubwiye ko bari hehe
ni ukuvuga batubwira yuko baba bari mu nkambi ya mahama kubera ko uwo mushikanje yari yajyanye na mubyaranje yari arongowe ku yindi mugabo nyine yitwa sinzi nkayo faransa bari bavanye iwacu nyine muri zone bukuba ariko wowe uwo mushikanjije naje kuja i kigali mvuye muri gereza y'ingozi ndahageze turavugana kuri telefone ubwo nyine kubera nanjye nari naje mu rwanda ata byangombwa afise banduka bamfata barantahana i burundi ntitwasubiriye kuvugana n'inimero zabo nyine zose zanduka ziragenda ntitwasubiriye kuvugana nabo uri intwari wa warambutse ujya mu rwanda nta byangombwa ufite ugiye gushaka mushiki wawe yego ngeze i kigali aho muri muri bugesera mayange baramfata baramfunga baca bansubiza iwacu ku mupaka ntasubiye i burundi ntitwasibe kuvugana nabo nimero zaciye zizimangana kubera amasimukadi baciye bayatwara abanyarwanda nyene bica birangira tugiye kuvugana nabo n'iyi saha nta kuvugana nabo none se abo bene wabo na nyogosenge batashye bavuye mu rwanda bakagaruka i burundi nta wabahaye amakuru yabo ngo akubwire aho mushiki wawe ari aho nyogosenge ari mahama nubwo bwose ari inkambi nini ariko abantu batuyemo baraziranye barakundana barafashanya ndahamya ko niba ari koko mu nkambi ya mahama ndavuga aho impereye roze cyangwa se mani mbona berahibi ndahamya yuko hari abantu bazabamenya nta bantu baguhaye agakuru kabo ngo bakubwire ko babarabutswe mu nkambi ya mahama n'abandi barundi nyine bagenzi biwe yego abo muri iyo zone nyine bari baturanye kubera ko bari bazinanye bari babazi batubwiye yuko babasize ngaho muri mahama mu ngabo bavuga yuko bari bafise gahunda yo kuba ngo bogira gute twumva yuko bavuga bari bafite gahunda yo kuba ngo bajyana ngo hanze ku muduha kubera uwo masenyi bavuga ko afise indwara niba ari hasi masinzi ko nabyumva babivuga nta nta buhamwa nta buhamya bwabyo naba mfite ko byoba ari ibyo kubera ko nta namba yabo nyezina bigeze baduha kugira ngo tume tubakurikirana kugira ngo tumenye yuko bahari cyangwa batagihari
nk'uko nabikubwiraga ijwi ry'amerika irumvikanira mu nkambi ya mahama eh, irumvikanira mu duce twinshi tw'u rwanda ah, aho baba baherereye hose ah, iyi mpuruza y'urukundo yawe wowe gaburiyeri mpawe nayo eh, bazayumva none wabaha amakuru y'abandi bo mu muryango bakiriho ni bande bakiriho mu muryango kugira ngo u- ubahe icyizere nabo cyo kubaho wumve yuko hari bene wabo bagifite mu burundi cyangwa se ahandi hose ni bande uzi ko bakiriho babakomokaho cyangwa se bakomokaho eh, bene wabo bo mu muryango
ngo uwo masenge yitwa himpereye roza mwene wabo yitwa eta yarapfuye ntakiriho ariko kwitaba imana ejobundi ni ukomera mwene wabo witwa mariya ariho Mm, papa ari we yitwa miburo faraswa batazira cakweri ariho mhm, Eh, mu- umusaza we kandi yitwa mwera miburo rumoka ariho mhm.
umusaza witwa bigirimana yarapfuye ntariho ubwo ni Tumira.
ukuvuga bose abahari baba- baraho nta kibazo twa- dufise isomo ryo kumenya iyo baba baragiye ariko hari n'abandi nabo nanone twazimije nabo kandi tutazi irengero ryabo sinzi niba nabo umuntu twogeraho kugira ngo umuce mubandanye nabo muraturonderera yego rwose boneraho ako karyo nabo ubashakishe ni bande bitwa bande uwo bita wizeye wizeye imana nawe nyene yarazimije tuzi ariko avuga yuko yazimiriye ngaho mu rwanda muri nyiramatuntu Mm.
ni umuhu- yari umuhungu wa bigirimana ubu Yego.
ni umusengeza na nyene w'uwororo Mm.
nawe tuzi yaherereye ibintu by'umuryango urumva biriko biragira gute biriko birasanzara nk'ituzi ukuntu bimeze kubera abo uwo niwe mukuru niwe yabwiza kuzogira gute kuzohagararira umuryango twashaka rero tumumenyeshe yuko umuryango umurondera kugira ngo agire icyo dufashije gaburiyeri mpawe nayo batazira mufyiri urakoze rwose uri n'umuhungu wa miburo batazira cakweri nabifashe yego wakoze rero kuba waje hano mu kiganiro o, agasaro o, kaburaga kuri uyu munsi wa pashika tukaba eh, twizera yuko ababuze nabo bari buzukane eh, na yezu bakagaruka mu buzima bushya Ah, ubwo rero nawe ukomeze usenge kandi ndahamya yuko abantu bari i- mu nkambi y'amahama ah, mu rwanda bazadufasha nabo kugira ngo eh, tushobore kugera ku bavandimwe bawe ndasaba cyane uwitwa rwarwana ni umucuranzi wo mu nkambi y'amahama akaba n'inshuti ikomeye y'ijwi ry'amerika nawe ashyireho ake kugira ngo adufashe kubona abantu bawe tumenye amakuru yawe abo mu nkambi y'amahama nabo mbifurije kugira pasika nziza n'ibihe byiza nawe rero gaburiyeri mpawe nayo nkwifurije umunsi mukuru wa pasika kandi ngushimiye kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga murakoze cyane imana yabahezagire ku bikorwa byiza muguma mukora
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe muzakabona mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga turi mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane umwana w'umuhungu wari mu kigero cy'imyaka ine yahungiye muri kongo ari kumwe na nyina ariko se asigara mu rwanda igihe inkambi zasenywaga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'itandatu hari mu nkambi ya kanganiro i buvira ah, hashize amezi umunani yakiriwe n'umugiraneza umucumbikiye kubera ko atazi aho akomoka emile sibomana yahamagaye ijwi ry'amerika agira ngo dufatanye kumushakira umubyeyi sibomana atuye mu karere ka gatsibo mu murenge wa nyagihanga akagari ka nyamirama umudugudu wa cyananoga hari abana ndi gushaka kurangisha bo kera nari nzi ko hajyaga hapfa amatangazo y'abarangishaga ba- ba- abantu babaga barabanye n'ababo rero nka mfite abana babiri nshaka kurangisha Mhm.
Ah, umwana umwe turabana hano yego yitwa yitwa venusti yego ubwo rero uwo muhungu yaburanye n'ababyeyi be mirongo icyenda na kane yego ngo barahunganye bajyana bagera muri congo ubwo rero basenye amakambi muri za mirongo icyenda na gatandatu aza kubana n'ababyeyi be bari barahunganye akaba yarahunganye na nyina na mukuru we na murumuna we Mhm.
ah, mushiki we na mukuru we na nyina nibo baba barahunganye Mhm.
ariko yambwiye yuko ise yatigeze ahunga Mm.
ariko uwo mwana akaba atazi ngo yavukiye mu rwanda ntabwo azi ahantu yavukiye Mhm.
ubwo rero munyemereye sinzi wenda imiti itangaza mwagarukije wenda tukazarangira tugashakisha wenda abantu wenda bakiriho ntabamenya rwose ibyo ngibyo Kuko nibyo n'umwana- dukora ibyo turabikora kenshi reka tuganire umbwire amakuru eh, yose y'uwo mwana dufatanye turebe ukuntu eh, twamushakira umubyeyi mbaze ngushimire kuba wafashe eh, iyi ntambwe ukayitera kugira ngo umushakire ababyeyi mbwira amateka ye yakugezeho ate yageze iwawe ate yaje ate uwo mwana bo tumaranye wezi nk'amezi ajya nko ku munani Eh, we yatahutse ndetse mu ba- yatahutse muri bariya basirikare bajya batahuka bava muri kongo Mhm, muganga nyine aca umutobo ageze umutobo nyine ngo naje kumufata nyine nk'umwana wanjye ngo turabana hano ariko mbona ari umuntu ushobora kuba yarwaye toroma mhm, noneho umuntu akunda nko kuvuga amagambo menshi mm, mbese byaba bimwe agahinda cyane bimwe agahinda cyane nanjye bitewe n'uko njye ndi mukuru mfite imyaka mirongo itanu n'itatu yego aho kandi nanjye muri kongo nari narahungiyeyo mm, ubwo rero mbwiye amateka ye ndavuga n'ibyo yagiye ku nzu uwashakisha uwabashakisha oh, nta kuntu atabura mbese abo bagenzi bene wabo ntapfa ko n'abaturabusha we Mm.
natekereje mm.
ndavuga nawe wabashaka wenda kugira ngo bifashemo Oh, uri umuntu mwiza rwose nabuze amagambo yo gu- gushima ngewe nkunda gushima abantu beza uri umwe muri bo kubona warafashe umuhungu na mukuru ariko ukavuga uti mufata nk'umwana wanjye kugira ngo mufashe kandi ugashobora kuganira nawe ukamwumva ukabona ikibazo afite iyo toroma uvuga koko abana batagize ababyeyi barayigendana ntabwo ibavamo ku buryo bworoshye eh, ukomeze umube hafi none se uwo mwana umbwiye yuko yitwa venusiti nta rindi zina waba yitwa wibuka minani Ven- yitwa minani yitwa minani venusti hari umuntu yaba yibuka izina muri ba se cyangwa ba nyina nta kintu yibuka aha yibuka nyina aramwibuka na se aramwibuka na mushiki we na mu- na mukuru we barahunganye arabibuka na bose ngaho umbwira rero niba nawe ubibuka hari aho wabyanditse ise yitwa nde Yitwa- ishe- ishe yamwibuka yitwa shumbusho naho nyina nyina yitwa muka mukandukeni naho mushiki we mushiki we akitwa mukaro mukuru we yitwa mariko babaga muri ihe nkambi kanganiro iyo nka ndababibwira none se ikindi yakubwiye yibuka cyo mu nkambi ni iki cyatuma n'abantu mwa- bamwumva bamumenya urebye ntabwo urabona ko yari umwana mutoya ashobora kuba afite n'imyaka nko muri ine Mm, itatu n'igice gutyo cya bitanu mhm, urebye nta- nta bindi yibuka byinshi n'ubundi akunda kuvuga n'amagambo menshi cyane
ariko akunda kuba kuvuga amagambo menshi cyane yego
urebye no kugira ngo ucuze n'amatangazo mm, urebye ninjye nakunze kumuforosa cyane kuko akambwira yuko ngo byarangiye umutima nivuna umutima nigora amunganoyaniza n'inshingano zanjye n'izindi kintu nzazikora mm, njyewe eh, uko twahuye ntabwo bigize kandi imana ishobora kuzabi- izabishobora kuzabidufashamo yego
none ngize n'amahirwe rwose nahamamagaye mwankoreye cyane ndabishimiye cyane urakoze cyane nawe ni umunsi mukuru wa pasika utumye tukugeraho vuba urimo urakora igikorwa gikomeye none birumvikana ko umwana atibuka byinshi ariko aribuka ko se shumbusho we atigeze ahunga ko yagumye mu rwanda ariko se aribuka agace k'u rwanda bari batuyemo yaba yibuka ibyo bavugaga niba bari mu majyepfo mu majyaruguru iburasirazuba cyangwa iburengero bwaryo bigize ntabwo bigize ntabwo yibuka bigize ntabwo yibuka Mm,
itibuka gusa ni amazina ya se amazina ya nyina amazina y'uwo mukuru we na mushiki we baba barahunganye mm, ariko wenda kuvuga ngo aribuka gace aho mu rwanda mbo oya ntabyo abyibuka uko biri kose ndashakisha nkoresheje imiterere y'igihugu n'uko abantu bahunze muri mirongo cyenda na kane abantu bahungiye muri kivu y'epfo ni abantu bakomokaga mu majyepfo y'u rwanda za butare za gitarama za bugesera yego Eh, na za gikongo na za cyangugu abo ngabo nibo bihinze bagana aho ngaho mu majyepfo eh, ya Cyane.
zayire uyu mwana w'ikindi nakongeraho Mm, ni uko atahuka yavuye muri gace za- za- za masisi yego uko yagezeyo ntabwo abizi birumvikana mu gihe abantu bahungaga hari abazamutse eh, ba- barakomeza ba- banyura izo za nyangezi barazamuka banyura za warikare nanjye nanjye niho narindi abantu baranyangiritse cyane nyine harabaye harabakenutse bari muri mu burasirazuba bajya mu burengera- mu majya- mbese abantu baranyangiritse nanjye ndabizi Ye, se za- nanjye niho nabaka yego urumva rero kugira ngo uzamuke za warikare hanyuma unyure za sake uzi- uzibone imasisi eh, biroroshye icyangombwa ni uko oh, uduhaye umwana tugomba gushakira umubyeyi nongeye nibutse abumva ijwi ry'amerika kuri uyu munsi mukuru wa pasika ko dushaka ababyeyi b'umwana witwa venusiti minani ni umwana uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu akaba afitwe n'umugiraneza utuye i gatsibo uwo mwana akaba yarahunze atazi neza yarahungiye muri kongo n'ababyeyi be n'umubyeyi we umwe na mushiki we na mukuru we ise shumbusho agasigara mu rwanda haba uh, bugesera haba kibungo bugesera ako karere yaba gitarama se cyangwa yaba butare yaba- cyangwa gikongoro cyangwa cyangugu ya kera eh, turi muri mirongo cyenda na kane waba waramenye umugabo witwa shumbusho wari n'ubu ukiri mu rwanda umugore we mukandekezi u- akaba yarahungiye muri kongo muri mirongo cyenda na kane akajyana n'umwana we eh, venushiti minani ndetse akajyana n'undi muhungu witwa mariko n'umukobwa witwa mariseline ababumva bakabamenya bakamenya ko babanye mu nkambi ya kanganiro hafi ya uvira abo ngabo badufasha hano ku ijwi ry'amerika kugira ngo dufatanye urwo rugendo rw'urukundo na emile sibomana wafashe uyu mwana w'umuhungu amaze kuva mu nkambi ya mutobo eh, agarutse mu gihugu cyamubyaye kugira ngo tumuhuze n'umuryango we n'abantu bakumva Uh, muri kino kiganiro agasaro kaburaga wabikomojeho um, wavuze uti uyu mwana uramureba ugasanga afite toroma niyo mpamvu niyemeje ku, kumushakira umuryango kugira ngo mufashe kwiyubaka ariko se wowe kugira ngo uwo mwana umufate ni iki cyabiguteye niba ushobora kubidusangizaho kugira ngo ufashe n'abandi babyeyi kumva ineza y'ubuntu iyo neza nsanzwe nigira niyo nsanzwe ndi ntabwo ari uwa mbere ntabwo ari uwa mbere ntamfashije kandi amateka yo muri kongo nanjye nabayeyo ndahazi nzi ko abantu benshi bagiye babana n'aba- n'abantu babo niyo nanjye ubwanjye n'umudamu wanjye n'umwana wanjye twaraburanye kugeza n'ino saha ubu mbere nkabona nabitatira murebye Mm, kuko nanjye ubwanjye ndarangisha umugore wanjye n'umwana wanjye n'ababuriye muri za kongo Oh.
ariko ntazi ntibyagenze bite Oh, komera none u- umuryango wawe wowe mwaburaniye hehe no umuryango wanjye njye urebye ah, njye nahungiye bukavu Mhm.
wowe wahungiye igoma ariko ntabwo nazi kumenya nazi kuzamenya nyuma amezi abiri na cumi na gatatu cyangwa na kane Mhm.
nibwo naje kumenya ko ari wowe warahungiye Mm.
nabwo wamubwiwe n'umuntu ubwo rero kugeza n'ino saha ntabwo namenya ngo barapfuye se bari hose ntabwo mbizi umugore wawe uyitwaga nde abana babitwaga bande kugira ngo uwabumva amenye yuko ubashaka um- uhera ku umugore wanjye mufasha yitwa wawe Louise- no, umugore wanjye yitwa louise imana florence yego ubu umwana wanjye yitwaga nyirarukundo bakunda kumwita rushinyika Mhm.
iryo zina bakunda kumwita nk'aba baba barahungiye ubwo rero njye naje kumenya amakuru nyuma y'uko ndetse ngo baje kumenya za aho bita aho bitaga za kinyanani muri masisi ubu niko naje kumenya imeze ko babuze gutyo ayo makuru wayamenye akubwira ko bari muri masisi wayamenye ryari ayo makuru namenye muri bibiri na cumi na gatanu nibwo naje kumenya Mm.
ubwo nanjye mbibwirwa na n'uwari mukuru we Mhm.
nawe barahungaga Eh, niwe yambwiraga ubwo nanjye yambwiraga mba hanze nawe aba mu rwanda tumugana kuri telefone yasibye ko nkumye twaje kubonana amaso ku maso bitewe n'uko nanjye naje gutaha nyuma yaho hanyuma na n'ubu ntabwo urashobora kubona umuntu w'imasisi wa wagufasha kumenya niba ariho bakiri wongera urabona ko n'abanyamakuru nyine nkiri hanze ngerageza gushakisha nkoresheje telefone urabona ngewe nabaga za kinshasa yego
ahubwo nshaka nkoresheje telefone ndashakisha wati ndabura burundu uko biri kose imasisi naho turahagera turumvikana ariko dushobora no guhamagara tuhafite abantu hari abadepite b'abanyekongo tu- dukunda kuzana mu biganiro hano hari n'abantu bo muri sosiyete sivile bakunda kuza mu biganiro hari abanyarwanda hari n'abanyekongo bose abantu bashobora kuzadufasha kugira ngo Oh, ndetse nibaramuka bumvise kino kiganiro bakumva yuko uh, florence uwizeyimana uh, ahari hafi aho um, ndetse n'umukobwa wawe nyarukundo yabaye mukuru yarashatse uh, ubwo rero bazamenya yuko uh, emide sibomana ari wowe mufasha uh, ko ari wowe uh, mubyeyi ko ari wowe mutware uh, niko babyita mu rwanda ni wowe mutware w'urugo wagira akanunu k'aho baherereye yatubwira kugira ngo eh, tubahuze iyi ni inkuru y'urukundo ikomeye cyane ntabwo waheranywe eh, n'akababaro ahubwo wagakuyemo ineza yo gufasha abababaye eh, kugira ngo nawe eh, bigufashe eh, kwishima hari n'umuminisitiri dukunda cyane eh, ukomeye aho ngaho aracyari mutoya ariko afite urugwiro rushamaje nawe minisitiri w'urubyiruko yitwa utuma twishima ubwo rero nagira ngo nkwifurize pasika nziza kandi ngushimire kuba kuri uyu munsi wazanye urukundo rushamaje namwe namwe
agasaro kaburaga
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'umunani umwana w'umuhungu wari ufite imyaka ibiri yajyanywe i burayi afite uburwayi bw'ingingo kubera ko yari afite amaboko magufi uwo mwana yitwa bizimana kamuntu francois yahawe ababyeyi bamurera mu birigi mushiki we musabuwera janine avuga ko ba se wabo bashobora kuba bazi aho ari ariko ntibashake kubasangiza amakuru ndakira musabuwera atuye mu karere ka gicumbi umurenge wa rushaki akagari ka karurama umudugudu wa rumuri nta makuru nabonye sa- cyangwa numvise ko mu- mwashakisha mwashakishirije umwana hari umwana twabuze ariko nabigiyemo kenshi numa n'abapadiri numa bajya hanze ariko byaranze Mm.
ubwo sinzi umuntu wambwiye icyo kiganiro ahita ambwira amakuru amanaderesi ukuntu na- nabibasaba ni uko niyo mpamvu rero igeze aha kugira ngo mumfashe none umwana wanyu mushakisha mwatandukanye mute
umwana wacu dushakisha Mm.
hari imbere y'intambara
yego yabanaga nu- yabanaga n'ubumuga bw'ingingo amaboko umugongo ni uko bya bindi byo muri karitasi byo muri kiliziya aba- abazungu baraza baramujyana
Mhm.
Ha- hanyuzeho imyaka ibiri niba atari itatu intambara iratera Mm.
Eh,
abo bazungu bamujyanye se ni bande bitwa bande
ibyo byo kubimenya kuko nanjye nari nyiri umwana nu- nu- ni- ni nanjye fura ya mm, pa- papa ubwo ni nanjye wenda ugerageza kugira ngo nshakishe abazungu bamujyanye bo sinakubwira ngo nabamenya ariko ahubwo hari data wacu ba data wacu bize banafite imirimo nibo ba- kenshi nibo babigiyemo bakamwandikira ariko bakaduhisha amakuru twe bakaduha amafoto ngo umuhungu wanyu ariyo ndibuka na mama yagiye aho ngaho kwa data wacu ba- bafungura interinete ngo baramubwira ngo ngo dore muhungu wawe ariko bya bindi by'abakecuru cyangwa kutiga natwe ntitwagize amahirwe yo kwiga wenda ngo natwe tubikurikirane bo bakatubwira ngo- bakaduha amafoto ngo dore muhungu wanyu ngo arabasuhuza ariko tukibaza "Ara- aradusuhuza se nta nyandiko na rimwe twari twigeze ab- tubona dusuhuza ahubwo tukamenya ko baduhisha amakuru nabo bamuhisha amakuru na- nta n'ubwo azi- nta n'ubwo- ashobora kuba atazi ko n'ababyeyi be bariho cyangwa abo bavukana baduhisha amakuru muri make none se ni musaza wawe rero Ii, yitwa nde yitwa bizimana kamuntu ariko amakuru baduhaye ubu ngabo ba data bacu iyo ngiyo aho yageze bamwita François ariko n'ayo mazina yose bizimana kamuntu amwanditseho kuko hari igihe n'agiye kwa data wacu mbona urwandiko n'ubundi yandikiranaga nabo handitseho ayo mazina yombi bizimana kamuntu François kuki batabemerera kumenya amakuru ye nimba bo bayazi amakuru ye barayazi ahubwo ikintu natwe dukeka tukibaza kubera iki bataduha amakuru kubera iki batanabijyamo kugira ngo umwana agaragare cyangwa amenye ababyeyi be ko bahari ikibyihishe inyuma natwe kiratuyobera ahubwo ibyafasha niba biri bunakunde rwose imana inabyumve nabyirukansemo cyane njya no kwa munsenyeriste mwamfashije abandi ko baboneka bahamagara ubu ba data bacu bakababwira ngo natwe ngo ntabwo tukivugana nabo ariko amakuru yose barayazi sinzi rero uko bizagenda uwo mwana wacu ngo aboneke ariko hari ikibyihishe inyuma twe dukeka ko kubera ko tuvuye mu ntambara bavuganaga nabo urabona tuvuye mu ntambara ibyabaye ibiki ubuke n'ibiki tugakeka ko hari n'icyo baba bamukuraho uwo mwana wacu ariko se nyina aracyariho papa yarapfuye mama niwe ukiriho niba baramweretse umwana hari ikintu wabonye cyahindutse mu buzima bwe ubona ajya guhaha umunyu akishyura atagononwa ubona agura isabune atagononwa ubona hari icyahindutse mu buzima bwe kuva yavugana n'umuhungu we
oya kandi atazi niba ariho n'uwo muhungu wacu atazi na mama ko ariho ntacyo mama azi ubwo ni nkanjye urimo muri abo bana be ugerageza wenda ashakisha ariko mama nta makuru afite ntacyo azi ibyo atazi nanjye nakabaye mbizi ariko ntacyo azi uretse mama wawe abandi bavandimwe be ba faranswa bariho ni bande ndavuga bakuru be cyangwa se bashiki be abo muvukana abo tuvukana hariho ndayisenga faranswa nawe hariho uw'amahoro arifonsina ni bashiki be n'ubundi bato n'uw'ineza rasheri ni ukuvuga ngo uwo muhungu wacu ni uwa gatatu kuri njye nuko bikunze akanaboneka ashobora kwibuka kuko ni njye mukuru we n'umurikira uwo nguwo ndayisenga François hagakurikiraho uwo muhungu wacu mwese nta makuru ye mufite nta makuru ye dufite rwose abo ngabo nibo batwerekaga amafoto amafoto tukayabona ngo ntacu abaye ngo baramuvuye ngo ubune n'abazungu bamujyanye barangije kumucuta ngo abaho mu mibereho ye ayo makuru bakaduha gutyo ngo hazaza ndibuka na papa mu rupfu rwe data wacu uwo nguwo yaravuze ngo umwana ngo n'ubu ngo ngo yabimenye ko se yapfuye ariko abivuga mu bantu ariko ntitubone ikibigaragaza uyu mwana wacu se utandika nta kintu na kimwe kigaragaza ko wenda amenya ko turiho tukumva ari uburyarya icyo gihe agenda yari afite imyaka ingahe agenda ndakeka ko yari afite imyaka itandatu irindwi intabara muri mirongo icyenda urabona ko yatangiye muri mirongo icyenda muri mirongo icyenda hari hashize imyaka itatu niba atari ibiri bamujyanye muri mirongo icyenda igihugu arimo urakizi uragikeka warakibwiwe igihugu harimo narakibwiwe noneho mbibona no kuri rwa rupapuro nakubwiye nagiye kwa data wacu uwo nguwo mbona urupapuro yandikirana nawe n'ubundi famiye yandikiranaga nazo ni famiye ya data wacu uwo nguwo nuko mbonaho n'ubundi igihugu ni Belgique ni mu bubirigi uwo so wanyu ntitumutsinde ndashaka kumenya uwo ari we nawe nzamwihamagarira nzamubaza amakuru ya musaza wawe mbere y'uko mwishakira mu bubirigi aho ari nzahamubona ariko uwo so wanyu yitwa nde uwo data wacu yitwa so muhangi wereni ubwo mumaze iyi myaka yose irenga mirongo itatu mutazi amakuru y'umuvandimwe wanyu nzabafasha mbishyizeho umutima kugira ngo mumubone niba François awukumva ninamubona azansaba kumva kugira ngo muhe ubutumwa bwawe mubwire icyo ushaka kumubwira kiri ku mutima ikiri ku mutima w'umuryango umuha amakuru y'umubyeyi we mubwira icyo ushaka kumubwira ufite umunota umwe nk'uko nsanzwe nk'utanga nawe ufate umubwire icyo ushaka kumubwira ugize amahirwe cyangwa n'imana ikadufasha byibuze byibuze pe akamenya ko umuryango we uhari akamenya ko ababyeyi be bahari n'ubwo papa we yapfuye akamenya ko abavandimwe be bahari byibuze bikaba ngombwa rwose byo byonyine akabimenya ntituzi amakuru ye nawe nazi amakuru yacu ibyo bamubwiye ntabyo tuzi ku buryo twumva ko hari ikintu kibyihishe inyuma ba data bacu bakatwima amakuru niba baranatwanze reka mbikubwire baranatwanze kubera icyo kibazo twagerageza ko bagubaza amakuru bakumva ko tuvuga ko hari amafaranga bajya y'umwana wacu byahereye aho baranatwanga ubwo rero imana ibyumve inyumve rwose uwo mwana wacu azaboneke byibuze amenye umuryango we ko uhari amenya n'amakuru nyayo nicyo ntifuza rwose n'umukecuru agihari wenda amenye ko umwana we avugana nawe cyangwa tuvugane nawe twe tuvugana nawe noneho rwose ibyo bintu biveho ndumva n'imana nsenga ndasenga ngo umwana wacu azaboneke byibuze amenye ko umuryango we uhari janine musaba uwera ndakumva icyifuzo cyawe gifite ishingiro ndasaba cyane kugira ngo ndasaba cyane kugira ngo ingufu tuzashyira muri kino gikorwa zizagire icyo zigeraho ndagushimiye cyane kuba wizeye ijwi rya amerika kandi nkwifurije umunsi mwiza wa pasika
agasaro kaburaga
nk'uko nabivugaga mu kanya nifuje kuvugana na wereni cyo muhangi ndetse wabo wa francois bizimana atuye mu mujyi wa byumba mu karere ka gicumbi umurenge wa byumba akagari ka gisuma umudugudu wa ruhashya wiyalo mwiriweho mwiriweho yego muraho murakomeye yego ni cyo muhangi wereni tuvugana yego ngewe ni venuste nshimimana hano ku ijwi rya amerika yego ndi mu kiganiro agasaro kaburaga yego nari nguhamagaye ngira ngo nkubaze um, waba uzi amakuru y'umwana ubereye se wabo witwa bizimana francois Eh, hari ayo mperuka hashize igihe kirekire amakuru ufite kugeza ubu ni ayahe ari hehe
Ah, yabaga muri belgique Mhm.
kandi hashize imyaka irenga itanu duheruka kugirana kontakite zanditse yego
ariko zageze aho aha- ahagarika kontakite natwe Mhm.
ariko ubundi ningeye yanyuzagaho amakuru nkayamenyesha umuryango we kuko afite mama n'abakuru be n'abashiki be n'abarumuna be Mm.
ariko byageze aho birahagarara ku buryo ubu ngubu nta makuru ufite nta makuru mfite ah, nagerageje gukorana n'umupadiri witwa tisien aba i buruseli Mhm.
kugira ngo abashe kumugeraho nibura imbona nkubone amenye amakuru byimbitse ayatugezeho Mm.
Ah, abasha kumutelefona baravugana ariko nawe ageze aho akuraho telefone ntibongera kuvugana ku buryo niyo makuru duheruka hashize imyaka irenga itanu
atuye i buruseli mu birigi
Eh, atuye i buruseli mu bubirigi impamvu nzi amakuru ye ni uko bamwe mu muryango we eh, barampamagaye turavugana bashaka kumenya amakuru ye
yego
waba uzi impamvu bamwe bo mu muryango we batamenya uko ibintu bimeze batigeze bamenya amakuru ye batazi niba ariho n'aho ari Bo, impamvu ntabwo napfa kuyimenya Mm, kuko urumva ndi murumuna wa papa umubyara yego ntako ntari nagize muri periyode yabaga muri mu muryango wari waramwadopse Mm, icyo gihe ari muri famiye adoptive baduhaga amakuru rimwe mu mwaka yego amakuru baduhaga nkayageza kuri mama we n'abarumuna be n'abakuru be Mm, amaze kwiga a- arengeje imyaka cumi n'umunani ngo yagiye kwibana ni ukuvuga yari amaze kuba mire donko ajya kwibana aho yagiriye mu buzima rero bwihariye bwe ntabwo yongeye gutanga amakuru mm, kuko nandikiye eh, famiye adoptive yamu- yamu- yari yaramwadopse ngo baduha amakuru baravuga ati no ntabwo tukimufite anshaje Ah, ago- ah, yagiye kwibana ah, ni mire agomba kwitangira amakuru aka- akagira na kontakite direkite n'umuryango we bigeze aho rero tugerageza iyo bwabaga kugira ngo menye aho yagiye nyuma yo kuva muri famiye adoptive nibwo nakoranye n'uwo mupadiri agerageza kumpa amakuru inshuro imwe nawe yabashije kumenya ariko bigeze aho birahagarara ngo aramubwira ngo ntabwo ashaka gutanga amakuru ntaho byahagarariye nta yandi makuru nongeye kumenya ariko bashiki be na nyina ba ayo makuru ufite barayazi bazi uko umwana ari mu birigi iyo barayazi ayo ngayo nabashije kumenya yose narayabahaye ariko haje kuzamo ikimeze nka konfurigiti cyangwa se amakimbirane mu muryango yego
umuryango we ukeka ko wenda hari amakuru tumenya ntituyabasangize niyo mpamvu nguhamagaye kubera ko hano ku ijwi ry'amerika dukora nk'abantu bahuza imiryango iyo tubonye akantu katarimo kumvikana twibaza impamvu gahari tukagira ngo tugakuremo kugira ngo tugere ku kintu cyiza kubera ko umwe muri bashiki be yambwiye yuko hari amakuru ushobora kuba ufite utabaha mpita mubwira yuko ndi bukwihamagarire kugira ngo menye amakuru nyayo ni mpamvu nguhamagaye kandi agushimira ko wanyakiriye ibyo ngibyo ayo makimbirane yatewe n'iki yatewe n'uko bakekaga yuko ubona amakuru ntuyabahe cyangwa se hari ubwo agufasha wowe ntubahe ubufasha icyateraga urakibonye urakivumbuye
icyagaragaye nk'umuntu mukuru nabonyemo umuryango wacetse ko hashobora kuba hari amakuru ampa sinyabagezeho icya kabiri bakavuga bati umwana ntabwo yaba ari mu bubirigi byitwa ko yagiye kwibana akava muri famiye yari yaramwadopse bo bagakeka ko afite ubuzima afite imibereho kandi nka famiye ikennye bati kuki wenda atatwihera amakuru ngo atwoherereza amafoto atubwire amakuru yose direkiti icyo bita kominikasiyo direkiti yego bati kuki yaba yanyura kuri onkire we twebwe nta tuduhari nka bashiki be bakuru be mama we twe ntatwihera amakuru direkiti ndababwira ntariko inzandiko twagiye twandika naraje nzihindura mu kinyarwanda nkoresha n'abandi bantu barabasobanurira akiri mu muryango wari waramwadopse amakuru yose narayabahaga rimwe mu mwaka uko bayamaga za imeri yoherezaga iyo famiye narazibahaga amafoto yashyiraga ku rubuga akayohereza narayabashyiraga tukanabiganiraho nkababwira ni hirya y'ibi ngibi nta yandi makuru arenze aya ngaya afite banga kubyumva noneho nyuma avuye muri iyo famiye adoptive ntiyongera kuduha amakuru nayo twabonaga rimwe mu mwaka arahagarara noneho ndabandikira ese ko noneho nta makuru mukiduha umwana muracyari kumwe nawe atoya yagiye kwibana ni macyuwa enafu yagiye kwibana afite uko abaho ubwo n'ubuzima bwe buri purive ntawe ubwivangamo noneho ndabasaba ndetse mushobora kutumenyera aderese ziwe noneho nibura tukareba ko twamushaka tukagirana kontakite direkite nibwo niyambaje uwo mupadiri ubaye buruseli yarigaga abaye buruseli muha kontakite nabashije kumenya nahawe na famiye adoptive noneho aragenda ashaka kontakite abona nimero ya telefone arayihamagara ngo baravugana bamaze kuvugana bahana randevu ko azajya kumureba aho aba kugira ngo amusobanurire impamvu yamuhamagaye n'impamvu yagiye kumureba ko ari ukugira ngo famiye igirane kontakite nawe amusabye rero ko babonana la segonde fuwa ngo nibura mugereho imbona nkubone François ngo arabyanga aramubwira ngo ngo ariko ubundi ngo muranshakira iki ngo kuko ushaka kubonana nanjye ngo ntabwo mbishaka ahita akora kupire ya kominikasiyo yesi uwo mupadiri agira ikibazo ntiyongera kugirana kontakite nawe birahagarara ahita anyandikira imeri amenyesha uko byagenze kuva ubwo nta yindi kontakite nongeye kugira iriya purido senka ndagushimiye cyane rero kuba wampaye kano kanya mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije pasika nziza murakoze murakoze venisite imana ibahe umugisha namwe kandi byadufasha tugize kontakite n'umwana n'umuryango ukabasha kuvugana nawe nibura n'icyo gihe cyajemo gishingiye ku makuru atariyo byatuma bisobanuka bityo tukabashima imana nk'umuryango ko byatunezeza twese
agasaro ka buraga
abamfasha gukora ubushakashatsi bambwiye ko francois bizimana yavuye mu rwanda ajyanywe n'ikigo cyitwa les eritrines cyari gifite icyicaro muri komine sake ahahoze ari muri perefegitura ya kibungo ari mu bubirigi nabimenye navunyishije ntegereje kuvugana nawe mutegereze hano mu kiganiro agasaro kaburaga gitaha
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicike integeye shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe rero
turi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'itandatu inkambi ya lac vert mu nkengero z'umujyi wa goma ahahoze hitwa zayire yarashenywe nk'izindi abari bayirimo bakwira imishwaro bamwe bagaruka mu rwanda abandi bararororongatana bigabiza amashyamba umwe muri bo witwa rubanda niba bisitaratoni yaragenza agera ikatanga aratura hashize imyaka cumi n'umunani nta makuru ye umuryango we uri mu rwanda ufite uwabereye se wabo ukurikiye yezu jean felix aramushaka atuye mu karere ka ngororero umurenge wa ngororero akagari ka rususa umudugudu w'agasarara ikintu kinzanye muri iki kiganiro ni ugushaka agasaro kaburaga akaba ari data wacu witwa rubanda niba bisitarato akaba mwene bimaziki na kanakuze esperance bavuka mu karere ka ngororero umurenge wa ngororero akagari ka rususa umudugudu wa gasarara mwatandukanye gute byagenze gute ubwo twari turi gutaha tuvuye mu nkambi ya lakiveri tugeze isake niho twatandukaniye twe twarakomeje awe niho twahise dutandukana ubwo turi gutaha bamaze gusenya inkambi ya lakiveri ubwo ntabwo twahise tumenya iyo yerekeje uretse ko twaje kubona ubutumwa bwe bwanyuze muri seyiseri muri bibiri bwatugeze muri bibiri n'umunani ariko bugaragara ko yabwanditse muri bibiri na gatanu kuri makumyabiri n'eshanu z'ukwa cumi n'abiri bigaragara ko hari n'andi matangazo ashobora kuba ataratugezeho bitewe n'uko we yari umuntu usobanukiwe byigaragaza ko yari ari igatanga igatanga muri mu ntara ya gatanga muri congo kinshasa muri komine kabaro na karitsiye ngwana gare ubutomeni none se mumaze kubona ubwo butumwa bw'umuryango utabara imbabare CCR mwakoze iki mwaramushakishije namwe mwaramushubije byagenze gute yego uwitwa bakoreye jean berikimasi hari impapuro CCR n'ubundi yazanaga n'ubwo butumwa bwabaga buje yarazujuje arazohereza ariko nyuma yaho nta kindi kintu twigeze tubona cy'uko wenda yaba yarazibonye uje mu kiganiro agasaro kaburaga umushakisha ushaka kumubwira iki rubanda ni babi niba koko utwumva ukaba ukiriho turagusaba ko wataha turagukumbuye turagusaba ko wataha urabizi ko dugukunda abana wasize ari batoya wari ubereye umubyeyi abo twitaga ba muzehe ba shantari ba varantina bose baturagukumbuye tugusaba ko wazataha ukatuzanira n'uwo muryango wungukiye hakurya mu gihugu cya kongo ikatanga urakoze kandi ugira amahoro namwe tubashimira nka voice of america kubera ukudufasha kugira ngo tubone abacu tuba twarabuze murakoze urakoze nawe kandi nkwifurije pasika nziza amahoro y'imana
agasaro kaburaga
ikiganiro cy'uyu munsi ni hano kirangiriye mbashimiye kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru nongere nyisubiremo zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru naho ubutaha mwari kumwe na venuste nshimiyimana agasaro kaburaga